ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimimana kandi mbifurije noheli nziza mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umukuru wa kiliziya gaturika muri repubulika ya demokarasi ya kongo cardinal fridolin mbungo akaba n'umushumba wa archidiyosezi ya kinshasa yavuze ko amatora yabaye mu gihugu cye ari akavuyo gakabije kari kateguwe neza neza muri ukraine abakristu ba kiliziya orthodox bizihije bwa mbere na mbere umunsi mukuru wa noheli kuri iyi tariki kuva bitandukanije na kiliziya orthodox y'uburusiya ikiganiro turagiharira mwebwe mwese mushaka kuganira kuri uyu munsi mukuru wa noheli muri tanzania mu rwanda no mu birigi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara nabibabwiraga mu ngingo nkuru umukuru wa kiliziya gaturika muri repubulika ya demokarasi ya kongo cardinal fridolin mbungo akaba n'umushumba wa archidiyosezi ya kinshasa yavuze ko amatora yabaye mu gihugu cye ari akavuyo gakabije kari kateguwe neza mu gitambo cya misa cya noheli yavuze ko ibyari byitezwe nko guhimbaza amahame ya demokarasi byahindutsemo impamvu y'ipfunwe kuri benshi abaturage bagera kuri miliyoni mirongo ine n'enye bari bahamagariwe kuri uyu wa gatatu gatatu gutora umukuru w'igihugu abadepite ku rwego rw'igihugu n'intara n'abajyanama ba komini muri ukraine abakirisitu ba kiliziya orthodox bizihije bwa mbere na mbere umunsi mukuru wa noheli kuri iyi tariki kuva bitandukanije na kiliziya orthodox y'uburusiya toma kamirindi ubusanzwe kiliziya zombi muri ukraine no mu burusiya zizihizaga noheli ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa mbere buri mwaka kimwe no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bw'uburayi kiliziya orthodox zikurikiza kalendari yitiriwe yuli aho noheli ihurirana n'itariki ya karindwi y'ukwa mbere naho abandi bakristu bo ku isi nyine nk'uko mubizi bakurikiza kalendari yitiriwe geregori bawizihiza rero ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cumi na kabiri kiliziya orthodox ya ukraine yitandukanyije n'iy'uburusiya bukimara kwigarurira intara ya kirimeya mu bihumbi bibiri na cumi na kane ariko ni mu kwezi kwa karindwi gushize perezida wa ukraine volodimir zelenski yashyize umukono ku itegeko rihindura umunsi wa noheli riwukura ku itariki ya karindwi y'ukwa mbere riwushyira rero ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwa cumi na kabiri mu rwego rwo kwitandukanya burundu n'umurage w'uburusiya ni imwe mu ngaruka z'intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine
urakoze tuma kamirindi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo cuvewu akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewu wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umwana yatuvukiye indirimbo nziza ya korale de kigali noheli nziza ku bari mu burundi mu ntara ya rutana na makamba abari i muyinga na bujumbura cyane cyane abaganga bavura mu bitaro byo mu buterere abari nyanzarake na rumonge mwese mwese ndabasuhuje kandi mbifurije noheli nziza hamwe na bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta na nyarugusu barabatashya mwebwe inshuti zabo n'abagenzi bari mu burundi hariho bene wacu basanzwe bari mu cyankunzo ndabaramukije cyane hariho bene wacu nabo bahungiye mu gihugu cya tanzania nabo nyine bari mu nkambi ya nyarugusu nabo nyine ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uzobera umwaka mwiza hanyuma ntibagiye binamu wanjye nawe nyine ari muyinga ndamuramukije nawe nyine nawe nyine ndamwifurije noweli nziza n'umwaka mushasha mwiza hanyuma murakoze cyane imana ibarinde bahezagire bahe amagara meza amazina yanjye nitwa kizimana everine nkaba mba mu nkambi ya nduta viraje y'icenda nkaba nari nifuje gutasha bene wacu bari aho i bujumbura mu kamenge nongera ntasha n'uba mu rumonge mu kanyenkoko yitwa dorine nkaba nongeye gutasha ababa mu ruyigi n'abamawe bose bari ngaho i bujumbura nongera ndabatasha ntasha n'abagenzi banje eka n'abanyeshure ego nkaba ndabifuriza umwaka mushasha ubabere isoko y'amagara meza ego nanjye nkaba nitwa nahimana gaspari nkaba ndi mu nkambi ya nduta mu gihugu cya tanzania akaba ariho nahungiye ndi ego hama nkaba nanjye nari nifuje gutasha inshuti zanjye n'abagenzi sanzwe narasize mu gihugu cy'u Burundi hari uwo bitwa andre ari imusongati mu ntara ya rutana ndamutahije ndatahije na babyaranje bose bari i bujumbura na mubyaranje nkunda cyane rwose akora mu buterere ni umuganga ndamutahije ndatahije na bene wacu bose bari mu rutana n'abari makamba bose imiryango ba shangazi bose ndabatahije ndatahije bose abanzi bose n'abatanzi bose ndabatahije nkaba ntahije kandi n'imiryango nayo nyine yahungiye i nyarugusu nabo nyine bahungiye aha nyine muri tanzania ni bose ndabatahije abo bose nkaba ndabipfurije noheli nziza n'umwaka mushasha twinjiyemo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ndabatahije cyane rwose kandi ndabipfuriza ibihe byiza no kuzorangiza amahoro ego amazina banyitwa bayubahe pasikazi imbere y'uko umwaka uhera nkaba nifuje gutasha umuhungu twiganye yitwaga kima aba mu ruyigi hamwe na arine aba mu rumonge hama nkaba ndabipfurije noweli nziza n'umwaka musha muhire nitwa nyabenda enoke mva mu ntara ya nyanzarake ndatahize biswanzu bari mu rumonge iburambi ndatahize abagenzi bari mu kizuka ndatahize mubyaranze ari mu rumonge ndatahize na ba mwana ari inyanzarake mu kazira abageni ndatahize n'abagenzi bose bari mu kazira abageni ndashimye ko ku banyumva bose ko zewe nkomeye iyo ndi ndi i tanzania nyarugusu nabo bazogerageze ku ntasa bumve ko nanze nkomeye akazina ni ku bucumi rya korode nifuje gutasha ababyeyi banje ahantu nari nsanzwe mba mu gihugu naba muri provinsi ya nyandarake mu ntara ya makamba aba nifuje gutasha mama ari mu ntara ya murumonge mbaye ahagada foroza aba nifuje gutasha mushikanje faransine nduwimana aba nifuje gutasha muramwanje ari makamba manuel habonayo aba nifuje gutasha mushikanje nyabenda aba nifuje gutasha gutasha na baramwanje bari mu ntara y'amakamba basaza b'umugore hanyuma akatina nitwa bucubi bya korode baranzi nsanze nicaye muri nyarugusu nitwa kizimana terasi nkaba nifuje gutasha ndarusanze matiyasi ariwe papa ambyara ari ngaho igitega igishubi mu rukiga nkaba ngarutse ku muhungu wanje bukuru yohani akaba ari mu rutana akaba ari mu rutana ibukemba muri gihofi aho mu gicaca nkaba ntahije na mushikiwe ariwe mukobwa wanje nyine babana n'uwo bukuru ngaho igihofi ariwe witwa zawadi basi nkaba ntahije n'uwitwa burahimu nkaba ntahije n'uwitwa patirisi
tujye mu rwanda twakire habana bakize misheli ari mu karere ka gasabo umurenge wa jabana akagari ka kabuye umudugudu wa buriza noheli nziza twese hamwe kuri voice of america ndagukunda cyane venuste nibyo nimba nkunda nanjye ndagukunda nkunda abantu bankunda uyu munsi mukuru wa noheli ndawukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abandi benshi bumva ijwi ry'amerika
ni ukuri ubu tuvugana baguteze amatwi kuko bakunda kumva radiyo zava amerika ariko igikomeye kiruta ibindi ni amakuru mwagiye mutugezaho muri uno mwaka kandi twizera cyane ko aba ari ay'ukuri ijana ku ijana uyu munsi mukuru wa noheli wowe urawizihiza ute uyu munsi mukuru nk'uko wabyumvisha amazina yanjye ndi umukristo yego
ni ibintu byashyushye hano i kigali cyane nakomeje no gukurikira amakuru mutugezaho mbona no mu bindi bice hose bimeze neza gusa nk'uko bisanzwe ku bantu benshi turi kubabazwa n'uko ahantu umwana wese yavukiye uyu munsi ntawe bizihije ariko nta kundi niko mu isi bimera
yego uravuga yuko kandi ukunda kumva amakuru ijwi ry'amerika ibagezaho uti umwaka wose twumvise muratugejejeho amakuru meza amakuru asukuye amakuru aduhumuriza none mbwira iyo ushubije nk'amaso inyuma ni iyihe nkuru wumva yakunyuze wumvise hano ku ijwi ry'amerika ni ikihe kiganiro wumvise ukavuga uti kino kiganiro cyaranyubatse
ikiganiro kinyubaka cya mbere na mbere ni icyo ukora ukora ikiganiro kibaho gushakisha abantu babuze imiryango yabo nibyo
icyo kiganiro kiranyura ku buryo buremereye naranakwandikiye sinzi niba ubutumwa utarabubonye yego narabubonye yego nashakaga umusaza nabuze kuva muri bibiri na cumi na rimwe ariko abi Dar es Salaam muri tanzania
nyibutsa uwo musaza yitwa nde uwo musaza yitwa abudara mashaka
mwatandukanye ryari akaba azwi ku kazina k'agatazirano bita micuzi
abudara mwatandukanye ryari
abudara twatandukanye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe
avuye mu rwanda agiye muri tanzania yego
mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe yankoreye ibintu byinshi cyane kuko ngewe nakoreye impanuka i Dar es Salaam muri tanzania nta muntu n'umwe nari impazi niwe muntu babwiye ati hano hari umunyarwanda ukoze impanuka iyo mpanuka nayikoreye aho bita kibaha yego
yankoreye ibintu n'uyu munsi binkomanga ku mutima yanyishyuriye amafaranga yo kwa muganga yarengaga amadolari magana inani anjyana mu rugo iwe mamara amezi atatu bamfasha ibishoboka byose ndetse agera n'aho avugana no ku kazi mu buryo bwose bushoboka ngo banzane i kigali kumvuza mu buryo bwimbitse kuko hariya nabonaga bitari kugenda neza nza kumubura birankomanga numvishije ikiganiro cyawe bituma naragukurikiranaga cyane ndakwandikira ariko ndavuga ntiwasanga ari ubutumwa bwinshi n'ubwanjye azabugeraho
ugize imana rero nguhamagaye no ku inoheri ibintu byose nkunda kubivuga bikorwa n'imana baravuga ngo inzira zayo zimenywa nayo gusa kubona nguhamagaye ku munsi wa noheri ukaba ari naho uboneyeho akanya ndakaguhaye kugira ngo abdara niba twumva muri kano kanya niba ari muri Tanzania aho ngaho iri Dar es Salaam yagukora icyo bita mu giswahili kitendo kizuri ni igikorwa cyiza igikorwa cy'urukundo niba hari umuntu wamumenyaho muri Tanzania aho ngaho i Dar es Salaam azamwibutse ko yakoze igikorwa cyiza yagiriye uwitwa abantu bakize w'umunyarwanda wari wakoreye impanuka aho ngaho tuzagira aho tumushake tuzamubona tuzamubona kugira ngo tubahuze imana izabikora none niba aramutse akumva muri kano kanya n'umunsi mwiza wa noheli umunsi w'ibyishimo ubundi ntabwo nkora ikiganiro agasaro kaburaga ariko kubera ko ari ikiganiro agasaro kaburaga cy'ibyishimo reka twishimane n'abishimana natwe n'abagira urukundo rwo guhoza abandi hamwe na budara wagufashije abana bakize niba kumva muri kano kanya ngaho rero mubwire ikikuri ku mutima
ndagushimiye cyane ikintu nabwira abudara amashaka namubwira ko ibyo yankoreye wa muhungu yabikoreye uyu munsi ni muzima arahumeka ndagendera ku mbago imwe ariko ubuzima ndavuga ko bwagarutse abaye anyumva ndamushimira cyane ariko by'umwihariko yashakisha uburyo yakubona akabona nimero yanjye nkasubira i darisaramu kumushaka kuko nagiyeyo rimwe nsanga ahantu yari atuye yarahimukiye afite abana umwe bamwita Julius undi bamwita ana umukobwa mukuru bamwita rehema abandi bakuru bandi ntabwo mbibuka ariko ayo mazina bakiyumva ntekereza ko baba banyumvise ndamushimira imana yo mu ijuru ibyo yankoreye byose ahari ntekereje imyaka ishize ubu yari umusaza ariko byariyongereye niba agi- agihumeka ariko niba atanagihumeka kuko byose n'imana ibikora umuryango we wumve neza yuko naje kubashaka simbabone nkayoberwa abantu bimukiye ariko ku mutima wanjye mbahoza ku mutima nta munsi w'ubusa ndyama nakeneye kumenya amakuru wabo mu by'ukuri rero icyo gihe yari yaravuye mu basilamu ari umurokore ndamwifuriza umwaka mushya muhire kandi mubwire ngo imigisha yakoreye ntekereza ko igihe azagera kuri nyagasani byose azabihemberwa imana ikomeze kumuha amahoro n'umugisha kandi ubu ayo mahoro nifuza ndayifuriza radiyo yacu savameka kugira ngo izakomeze kubaho iteka ryose itabariza abantu baburanye n'abandi kuko ni urukundo rukomeye cyane ikoresha cyane ko namenye ko nta n'ikintu na kimwe muca ari ugushaka umuntu kugira ngo mumugereho mumuhuze n'umuryango we yabuze urabyumva ndi mu karere k'ibiyaga bigari ahantu twabuze abantu benshi batandukanye ariko ubikora neza cyane urabashakisha mu bice bitandukanye by'isi kandi ukababona by'umwihariko nawe ngusabiye umugisha ku mana nkakomeza kubwira imana bikomeze kugutiza imbaraga kugira ngo n'ibitaragerwaho bigerweho mu izina rya nyagasani birashaka birashaka abdala mashaka nawe niwe tuhimbaza cyane muri kano kanya tumushimira igikorwa yakoreye habana bakize michel wari wakoreye impanuka i dar es salaam muri tanzania niba akiriho akaba yumvise buno butumwa imana imukomeze atanabwumvise kandi hari umuryango we hari abana be numvisemo julius numvisemo um, rehema uh, abo ngabo na ndetse na animari ndetse na anne marie uh, ariwe ana cyane bakunda kwita ana abo ngabo yajyaga na- ntekera ibiryo akambwira ngo ibi biryo ngo ngutekere ibihe biryo bya kinyarwanda Oh.
yanekeraga igitoki n'indagara Oh, urumva rero ko ni abantu beza urakoze cyane kuba uje muri kino kiganiro cya noheri kandi ukaboneraho n'akanya ko gushakisha aba ukaboneraho n'akanya ko kudushyigikira kutubwira ko ibyo dukora bibanyura ku mutima ni mwebwe dukorera icyo kiganiro agasaro kaburaga ni icyanyu ibiganiro by'ijwi ry'amerika byose ni ibyanyu mutariho ntabwo twabaho mutatubwira uko mwiyumva ntacyo twaba tumaze tudahinduye ubuzima bwanyu ntacyo twaba tumaze ariko kuba hari icyo tugeraho mukabitubwira mukabidushimira nabyo bidutera imbaraga hari abandi bantu ushaka kwifuriza umunsi wa mukuru wa noheli kugira ngo nkureke abana bakize ndebe nuko naha abandi ijambo
yego ndifuriza umunsi mukuru uwo bita yasina kabemba ari rubumbashi muri kongo nkifuriza umunsi mukuru uwo bita kadogo anataze nkifuriza umunsi mukuru uwo bita rushengura abo bose bari mu bihugu byo hanze bakora taransiporo y'amakamyo nkifuriza umunsi mukuru aho nakoraga muri etereke limitedi abo bose ni taransiporo y'amakamyo abavandimwe banjye sinabibagirwa mushiki wanjye utuye mu mutara n'abana be barimo rayisa ansa n'abandi ndetse n'umukobwa wanjye kamikazi jessica ndetse na mama wiwe n'umuryango we wose ndifurije umunsi mukuru n'umubyeyi wanjye w'umukecuru nsigaranye murakoze ngaho rero nanjye nkwifurije kugira ah, noheli nziza wowe n'umuryango wawe n'abandi bose bumva ijwi ry'amerika uvuze kamikazi ndifuriza abantu bose bafite iryo zina rya kamikazi kandi ndasaba cyane kugira ngo kamikazi utakiri kuri iyi si kuva muri mirongo icyenda na kane nawe imana ikomeze imugaragarize ubuntu bwayo mwese mwese noheli nziza
twese hamwe mwese mwese noheli nziza kuri radiyo sova amerika mumenye ko tubakurikira kandi tubakunda cyane ku kigero tutabasha kubabwira
Thank you.
tugeze mu bubirigi ndakira umuririmbyi w'umunyarwanda shahari rwubaka noheli nziza shahari noheli nziza noheli nziza mwese nifurira abatwumva bose kuri iyi radiyo y'ijwi rya amerika n'abakurikira indirimbo zanjye n'ibitaramo byanjye byose kuri yutube n'izindi shose media noheli nziza cyane n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri makumyabiri na kane muzagire ubuzima bwiza kandi muzahahe muronke urakoze cyane kuri iyi noheli nabwo usohoye indirimbo iyo ndirimbo 50 years ago kubera iki uyizamuye kuri iyi noheli y'uyu mwaka duhimbaza
iyo ndirimbo 50 years ago iri kuri alubumu yasohotse muri makumyabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri iyo ndirimbo ikaba ariyo kwifuriza abantu bose ibyiza bizaza iyo ndirimbo nayandikiye cyane abantu bagejeje ku myaka mirongo itanu y'amavuko babwira nti ibyo mwakoze ni byinshi ariko n'imbere hari ibindi mugomba gukomeza mukabishyigikira muri rusange ni indirimbo yifuriza abantu bose ibyiza bizaza fifiti yeze go iyo uvuga ibyiza bizaza ibyo byiza wowe ubiha ingero ute icyiza ni iki kuri wowe iyo ubwiye umuntu uti nkwifurije ineza nkwifurije noheli nziza nkwifurije ibyiza uba utekereza iki nyirizina
bantekereza cyane cyane ubuzima ubuzima bukomeza ubuzima buhamye iyo tudafite ubuzima ntabwo dukora byinshi kugira rero ngo tugere kuri byinshi nifuriza cyane kugira ubuzima bwiza noneho amahoro n'ubumwe amahoro n'umubano amahoro no kugira ineza kugira ineza
Charlie rwubaka ubu ngubu tuvugana kuri uyu munsi mukuru wa noheli ari abanyarwanda bari mu rwanda bakumva ari abanyarwanda bari hanze y'igihugu bakumva ari abari aho ngaho mu birya ukunda kugira ibitaramo cyane bakumva aho bari abo bose baravuga bati Charlie rwubaka twifurije noheli ariko se iyo ureba muri ibyo byiza bakeneye ubwo buzima uwo munezero ubona bawugeraho bate n'iki abantu bakwiye gukora kugira ngo iyo neza uwo munezero ubwo buzima byose bibungabungwe
cyane cyane bagira urukundo bagira urukundo hagati yabo bafashanye urukundo rukora byose
Charlie rwubaka niyihe ndirimbo yerekeranye n'urukundo wigeze uhimba mu buzima bwawe kugira ngo urwo rukundo uruhimbaze
iz'urukundo ni nyinshi cyane nanditse hari indirimbo yitwa yo hatunayiti y'abantu babiri bakundana hakaba n'indi yo mu gifaransa yitwa torekirire umuntu ukunda undi akamwandikira amagambo meza akamubwira ibintu byiza bazakurikire kuri yutube zirahari nyinshi zivuga urukundo ariko mbwira muri kano kanya iyo ushaka kunkinira abatwumva muri kano kanya babwira uti iyi ngiyi noneho niyo ku bwanjye mbahitiyemo ivuga urukundo n'iy'imvuga n'iy'indanga n'iyihe nshyireho iyihe ni noheli mbwira indi iyo ushaka rwose nyibashyireho ushyireho iyitwa fifiti yeze go rwose iyo ngiyo ni iy'urukundo bishobotse mugashyiraho iyitwa rushinge niyo abantu babiri bagiye gushinga urugo kandi iri mu kinyarwanda bayikunda cyane ariko uyu munsi nahisemo iyitwa fifiti years ago
fifiti years ago niyo ndirimbo rero wihitiyemo niyo ngiye kumvisha abanyarwanda aho bari hose abumva ijwi ry'amerika nanjye mboneyeho akanya mboneyeho akaryo ko kugira ngo mbifurize kugira noheli nziza aho muri hose muyisangire n'abanyu muyisangire n'abadafite icyo bafungura mwibuke yuko gusangira ariho urukundo rutangirira ndagira ngo ngusezereho shahari rwubaka hari akandi kantu kakuri ku mutima uvuga uti ntujye ugende ntakakubwiye
akandi ku mutima ni ukugira ngo nawe uko tumaze kuvugana ntabwo nakubwiye ugire noheli nziza cyane n'umwaka mushya muhire rwose urakoze cyane shari rwubaka nanjye iyo neza ndayigushubije ngushubirije mu ndumane wa mugani w'abavandimwe bacu nawe ndakwifuriza kuzagira amahoro menshi niyo ya mbere komera
murakoze cyane venisita
Time after time you walk her heart. We follow you in this hard way. You never give up. You stay and come bright for us. You show us the road. It's so far away. I believe the better days come to make you happy and no trouble sometimes. We wish you happiness. May God bless you and help you to make it your own in so long life. Nadhani siku bora zijazo kuwa na furaha Usijali wakati mwingine tunataka furaha. Mungu akubariki na kukusaidia kufanya njia yako katika maisha ya muda mrefu sana.
ni hano ikiganiro iwanyu mu ntara kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi cyane cyane kuri uyu munsi wa noheli dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi miryango y'isi yose nimugire noheli nziza amahoro y'imana mwari kumwe na venuste nshimiyimana